iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije mu kanya turabashikiriza inkuru yerekeye umusirikare wo mu kukuru ke mu Burundi yahagaritswe n'igipolisi inkuru yerekeye impunzi z'abarundi n'abanyekongo zabonanye n'umukuru w'ibiro mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi hamwe n'amakuru yerekeye kwegeranya no kubika amakuru ADN mu Rwanda
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
aya makuru tuyatangwe ku nkuru ivuga ko igipolisi c'uburundi cataye muri yompi umusirikare w'umukukuruke w'ipete rya colonel yaba mu gisara ca bujumbura colonel haziyo gerard yafashwe inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi muri kartiye ngagara mu gitondo co kuri uyu wa mbere n'inkuru ya pierre claver n'inkuru umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura i kigali mu rwanda
nk'uko amakuru ava muri karitsiye ya gatandatu muri zone ngagara komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura bivuga mu gitondo co kuri uyu wa mbere igipolisi cazindutse gikora isakwa muri iyo karitsiye igipolisi caseguye ko ari akazi kabo ka misi yose ko gucungera umutekano no kurondera ibigwanisho biri mu banyagihugu yamara bamwe mu banyagihugu bo muri iyo karitsiye bavuze ko vyabateye amakenga kuko igipolisi cazungurutse agace kabamwo umusirikare yahoze mu gisirikare ca kera gusa koroneli haziyo gerard ababanyi biwe bavuze ko uwo mukukuruke mu gisirikare ca kera igipolisi cagiye kimutwaye kumufungira ahantu hatamenyekanye gushika isaha imwe z'igitondo nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira canke gusohoka muri ako gace koroneli haziyo abamwo abanyangagara biketse ko yoba yagiye gufungirwa mu biro vy'iperereza canke mu gisata c'igipolisi kijejwe gukora amatohoza bita biro special de recherche BCR igipolisi nticatangaje ibigwanisho canke ibindi bintu vya gisirikare vyoba vyafatiwe ku rugo rw'uwo mukoroneli yamara cavuze ko hari ivyahafatiwe biteye amakenga abanyagihugu babibonye bemeje ko hoba harimwo inkoho koroneli haziyo atari bwasubize kuva kukurutse mu gisirikare uyu mugabo yigeze kuba na burumatari w'intara ya bubanza mu gihe c'intambara ibujumbura haherukwa gufatirwa kandi abasirikare bane b'abakukuruke bafise amapete akomeye harimwo abajenerali abo nabo ni generali celestin ndayisaba batazira kibadashi koroneli gunungu koroneli nahigombeye na koroneli niyo nkuru abo bose bahoze mu gisirikare ca kera bamwe muri abo kandi baba muri karitsiye ya gatandatu mu ngagara nyene abo uko ari bane bose bafungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu bakekwa ko kuba baragize uruhara muri dosiye y'urupfu rw'uwahoze atwara uburundi perezida melchior ndadaye ku mbuga ngurukanabumenyi abatari bake biyamirije iryo fatwa canke ironderwa ry'abahoze mu gisirikare ca kera abo bita aba exfab cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi abaharanira agateka ka muntu bavuga ko ariho nyangwa y'uburenganzira bwabo Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
radiyo ijwi rya amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi ry'amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri imeri kuri radiyo yacu at gmail com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
imwe mu miryango ihanira agateka kaziramuntu mu rwanda irashima umugambi wa leta wo kwegeranya no kubika amakuru ya adn ku banyarwanda bose ni ukuvuga ibipimo byo kumenya umuntu hisunzwe amaraso yiwe n'inkuru ya claude ganza mu nyamagana umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda
nta kwezi kurashira guverinoma y'u rwanda imenyekanishije umugambi ifite wo gukusanya no kubika amakuru y'ibanze ya adn ku banyarwanda bose babarirwa muri miliyoni cumi n'ebyiri adeni ni aside desoxiribonucleique mu magambo arambuye aside iba mu ntima y'ingirabuzima fatizo ari nayo igena amasano y'abantu ashingiye ku buvuke kandi ni nayo iha amabwiriza utundi turemangingo dushinzwe imikurire ya muntu iyi ngirabuzima fatizo cyangwa adn niyo ibasha kugaragaza se w'umwana bidashidikanywaho ubwo yahishuraga iby'uyu mugambi minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u rwanda johnston businge yashimangiye ko bizoroshya kubona ibimenyetso cyane cyane mu manza z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iz'ubuhotozi n'izindi imwe mu miryango y'uburenganzira bwa muntu na sosiyete sivile nyarwanda bemera ko iyi gahunda yafasha cyane mu gukumira kurwanya no guhana ibyaha uyu ni ingabire marie imakiri uyobora umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda twebwe turabishyigikiye cyane twahoze tunabyifuza kuva kera bitewe n'uko burya iyo uziko hari uburyo ushobora gufatwamo bworoshye uwirinda icyaha ariko noneho cyanabaye tukamenya by'ukuri ninde wagikoze n'ibimenyetso bya bindi bifatika bidashobora kugibwaho impaka ntihagire n'inzirakarengane ishobora kubigwamo atari yo mu by'ukuri yakoze icyaha ubutegetsi bw'u rwanda burimo gushyira imbaraga mu kurwanya ibyaha hashakwa ibimenyetso bishingiye ku buhanga bwa siyansi bibasha kwirikana mu buryo budashidikanywaho wakoze icyaha amakuru ajyanye na adn ya buri munyarwanda namara kubikwa umuntu wese ukekwaho icyaha azajya apimwa maze adn igereranywe n'isanzwe iri mu bubiko wakoze icyaha amenyekane bitagoranye impuzamiryango clado iharanira uburenganzira bwa muntu nayo isanga kubika adn z'abaturage bose ari byiza kuko ngo ibyaha bigenda byiyongera kandi ababikora bakiyoberanya cyangwa bagacika ubutabera evariste mu rwanashyaka niwe ushinzwe ihuzabikorwa muri clado ati gukorwa nta kibazo tubibonamo ariko amakuru akazabikwa mu ibanga kandi noneho bikanakorwa abaturage ba nyir'ubwite abo bigomba gukorerwaho babanje kubazwa no kubyemera bakabisobanurirwa sakiye byo kuvuga gusa ngo ni kubw'inyungu z'umutekano w'igihugu ariko n'ibindi n'uburenganzira bw'umuturage kugira ngo abanze asobanukirwe ibyo ari byo anamenyeshwe icyo ayo makuru yiwe agiye kubikwa azakoreshwa ndetse hagashyirwaho nk'iteka rya minisitiri cyangwa itegeko rivuga n'abafashe amakuru icyo bagomba kuyakoresha ndetse n'umuntu wayakoresha mu gihe binyuranyije n'amategeko akaba yabiharirwa bwana jean leonard sekanyanga uvugira sosiyete sivile nyarwanda asanga kubika amakuru ya adn ya buri munyarwanda byakwihutisha kubona ibimenyetso ku buryo ntawakongera kuzira akamama hari igihe abantu bashobora kurengana tuvuge niba icyaha cyakozwe n'umuntu runaka ugasanga habayeho gukeka abantu baketswe bamaze igihe kinini bakurikiranwa wenda n'ubutabera kugira ngo icyaha bumburwe ko aribo bagikoze bigatwara igihe kinini abantu barenda barafashwe banafungwa rero igihe adn zaba zihawe zirinzwe bya bindi byo gukeka umuntu wamare y'umwera amara ukwezi muri kasho bagishakisha ntabwo byazongera kubaho bigatuma nta muntu warengana cyangwa se wamara igihe kinini atararenganurwa byaha aho kugira ngo hagire benshi babirenganira mu gihe barimo bashakisha uwakoze ibyaha hari imwe mu miryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'abasesenguzi batabura kugaragaza impungenge z'uko aya makuru agaragaza isano y'ubuvuke abantu bafitanye ashobora kuzakoreshwa mu buryo bubi mu gihe kizaza ariko ingabire marie immaculee wasanga kwihutira kwemeza ko amakuru azakoreshwa nabi bitaba ari byo cyakora ngo biramutse binabaye hari icyakorwa ikintu cyose iyo kitaratangira gukora ntabwo wamenya ko kiziciriza cyangwa se kizabitunganya cyane ko bitaranatangira nyine ngo tubone ko harimo ibyo bibazo ariko biramutse bitangiye tugasanga ibyo bibazo birimo hanyuma byamagana bigahinduka ariya makuru ni amakuru y'umuntu bwite mwumva byazakorwa bite kugira ngo abaturage babikorerwe babyumva neza banasobanukiwe n'impamvu yabyo Eh, hagomba kubaho ubukangurambaga bwo kubisobanura neza no kubereka icyo bimaze no kubizeza ibanga bigomba kuzaba ari uko bimeze umuntu wese adashobora kubigiraho access mu buryo ubwo ari bwo bwose ndetse n'itegeko risobanura umuntu arigiraho access ninde kandi ryari kandi byatangira gukora bigakora gutyo koko guverinoma y'u rwanda ivuga ko ifite ibikoresho byangombwa ngo iyi gahunda igamije ubutabera itangire ikazitwararika amahame mpuzamahanga ikazanategura amategeko anoza arebana n'ikoreshwa ry'aya makuru kandi bikubahirizwa magingo ya guverinoma y'u rwanda ntirahishura igihe uyu mugambi uzashyirwa mu bikorwa cyakora minisitiri w'ubutabera yakomeje ku kubanza gushaka ingengo y'imari no gutora amategeko azagenga uko bizakorwa mu mwaka ushize nibwo u rwanda rwatangije laboratwari y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga ibasha gupima adn iyi laboratwari imaze gupima adn magana ane ku mpamvu zo kugenza ibyaha cyangwa ku mpamvu z'abashaka kumenya ababyeyi nyabo b'umwana ikiguzi cyo gupima adn ku mwana n'ababyeyi bombi ni ibihumbi hafi magana abiri na mirongo itandatu by'amafaranga y'u rwanda ugendeye ku mibare iheruka igaragaza ko u rwanda rutuwe na miliyoni cumi n'ebyiri gupima adn zabo bose byatwara asaga miliyari igihumbi ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari yose y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda aha kandi hataba ariwema yakoreshwa mu bindi u rwanda rugeze kuri iyi ntego cyaba aricyo gihugu cya mbere ku isi kibigezeho gusa hari n'ibindi bihugu byatangije umugambi nk'uyu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu kowet yatoye itegeko risaba abaturage bose n'abashyitsi gutanga adn zabo ariko iri tegeko riza kwangwa ritaratangira kubahirizwa kowet yavugaga ko igamije gutahura abakora iterabwoba ariko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi urukiko rurinda itegeko nshinga ruvuga ko iryo tegeko ryaba rivogera ubwisanzure buteganywa n'itegeko nshinga igihugu cy'ubushinwa nacyo gitunga agatoki kuba cyarafashe adn z'abaturage batabizi binyuze muri gahunda yo gusuzuma abantu aha ngo yabikoze igendereye abaturage ba nyamuke b'abayugars bo mu ntara ya shinjiyang bahurijwe mu nkambi bafungirwamo bakaba banakorerwamo iyicarubozo ariko ubutegetsi burabihakana bukavuga yuko ari mu bigo byigisha imyuga baba barakoze ibyaha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude komiseri mukuru w'ishyirahamwe rya onu ryitaho impunzi filipo grandi yaragendeye impunzi ziri mu ikampi ya nyarugusu mu burengero bw'igihugu cya tanzania iyo kampi icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo nyuma y'ikiganiro yagiranye n'izo mpunzi grandi yarazemereye ko hcr izokemura ibibazo zari zifise birimo ibifungurwa bidahagije imiti mike mu bitaro ndetse n'ingorane ku bijanye n'abiyandikisha bashaka gutahuka mu bihugu vyabo ni inkuru ya james jovina umukuru w'ijwi umukuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania
kuri ndabibona ko yari mpangenda naje ku ivuriro nkoye nk'abana Bara- urashobora gutu- urabona ko utonda kwa zijya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bushyuhe afise baca bamucagura ati wewe haguruka ugende hariya ugaca rero uva mu- mu- mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya ah, we ntibashoka bakwakira n'ingoga baca babanza kubwira ntikwakira burya baba bafise ubushuhe ugatete ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura ikindi kibazo kandi twama twi- tubona iyo ku bitaro iyo ugwajije nk'umuntu urabona hari umuntu ashobora afatwa akiturumbuka mu ijoro ugaca usanga bararondeye abantu bamutera bamutwara mu ivyo bitaro nyine bitwegereye iyo umushikanye siko bamwakira baca bi- baguma ngaho o bikoreye ivy'iwabo bategera yuko baza kumuvura ukabura ugaca usanga bakurungitse ngo ngo subira inyuma muhira ngo uzomugarukana ejo ntugate bamwakire muri uwo mwanya baba- uba bamushikanye wumve nico cose kandi kiratubabaza twebwe tugiye kwa muganga maza kudupima kutubaza yuko turwaye malariya eee uzumva ngo dutangura gupima ngo abana ngo bagahera ku bana mpaka gushika yuko doshikirwa biriya biras- bira- birashoboka tukagenda tutavuwe eee ko baba batanguye ku bana bira- utarwaye malariya wumva batagupimye malariya usanga ntuvuwe ukiye uko nyene n'indwara ugiye ubabwira usanga ibidonge baguhaye sivyo ukacagurira pasitamoro zonyene ati taha ni uko ugiye kwa muganga batakuvura indwara widondoye kandi iyo iyo ubaba ari indwara urwaye siyo bakuvura kandi ubabariye ati ndwaye ukuntu ukuntu uku usanga baguhereje imiti idafashe ukaba usanga amenga ni hatari umaze gushika muhira bigasaba ko wigurira n'umaze gushikana iyo miti atakamaro ikugirira uca wigura muri farumasi wewe ugiye ngo utonde ariho ubona abanza no gucagura akitegereza agacagura kandi nawe ubona amengo uratera ujanwa wanashaguye nk'uriya hariya undi nka hariya ninge naho ageze atera akwakira batwariye nyakaye ba bandi yabatwariye ngo atwaje kukwandika nawe ukatwara nyamakaye uraja ku muryango nyene gutwara ku muryango nyene uza gutonda utondera ingwara araja ngaha bakukicara wazindutse utahasa hindwe canke saa sita none ngaha hose usanga nyene umuntu ku mutima acamererwa nabi iyo bakwakiye rero ukaza kwigana ingwara ukuntu umeze iyo ubiganiye irya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri canke butatu ataco nyene bumaze hanyuma rero umuntu rero agaca ataha naho urumva utaha muhira hari igihe umuhereza nyabumanyi butatu baguhaye ntimumufatire utamufatiriye urashobora kugira ati "Mm, oya ngenda ahantu hasumba ahandi ukaca ushobora kugenda mu rindi vuriro ukaca rero ukaca usanga hahandi wagiye hahandi ugira kabiri hariho akarusho sego ndaragiye n'igihe kimwe kweri ndagenda nyene ndicara kandi azindushe mu gatondo aransimba yongera kandi aragira araza arakira amakanya arapima arantwarira nyine ku muryango uyo mwana aratanye ntavuwe kweri ndaragiye ndicara baracagura abandi abacaguye hagera ca- saa sita bacagenda kurya uyo mwana nakagumaguma arira aguma ngoraguma arira ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ntasi- ntasubiye no gusubirayo kare kandi kandi narayigumijeyo mbere rero ikintu kwe kitubabaza ni kubera gusa ugenda ku bitaro ntibagukurikirane neza bakagucagura usanga utetetse ngaho hari n'igihe ushobora gutaha nta n'ico uraronka nta nyishu yabo baguhaye tutagukonye n'itaco urose eee imbwa tugiye muri foromasi ugasanga turakiza mugani jewe yemwe ndatonze ico gihe ndatonze kwe ndaratonze iminsi itatu ntwaye umucyuko ngaho hakurikirwa n'uyo vyaze birambabaza gose kwera niho ndaciye ndivumurira ko nyene sinsubire ko nukuza ndaza kuvurirwayo emwe ngiye si hafi kandi ndemera kuduga akadugo kaho nduga ntahaha muhira Mm, kwera ivyarangoye kandi hamwe batampa bakampa n'imi- nibampe n'imiti nyene igize bibonekana twosaba ngira ko- uko botuzaniye indi vuriro eh, tukaraba ibintu ko vyohinduka aya nk'ubu nk'ubuvuzi icyo twosaba icyo twosaba kabisa ijya ndwara baba uba wiganye tusaba yuko baca baduha im- umuti nyine bijyanye n'ijya ndwara uba uvuze ko ba- ko bo- ko batwakira neza nk'abandi Eh, dusaba rero ibyo byose ko bo- ko boshyiraho ibisata byose bivura indwara zose dusaba yuko bo- bo- twogira ante bo- bo- bodusabira yuko abo baganga bogira ante umwete wo kuza barakurikirana abantu icyo umuntu wese aca aba yifuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe tugire nte kitugirire akamaro mu buzima bw'iwacu
Uh, tubiyute inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amasezerano yerekeye uruja n'uruza atantambamyi mu by'ubudandaji hagati y'ibihugu byo muri afurika yatewe ko igikumu ku murwa mukuru w'u rwanda kigali mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihugu birenga mirongo ine byo muri afurika byarateye igikumu kuri ayo masezerano mu gihe hari igihugu kimwe cyonyine gisigaje kwemeza ayo masezerano kugira ngo atangure kuja mu ngiro ni akahe karusho hazozanira akarere ka afurika n'abanyafurika mu bijanye n'ubudandaji n'iterambere ry'ubutunzi mugenzi wacu fidele niyongabo yavuganye na professeur leonidas ndayizeye yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza y'uburundi atangura yishura ku kuntu abona ayo masezerano aya masezerano ubwayo eh, ntabwo ari mabi na gatoya kuko eh, nk'uko mwabivuze urujya n'uruza rw'ibidandazwa atantambamyi mu bisanzwe eh, rurafasha ibihugu kugira biteze imbere rurafasha abasanzwe bahingura kugira biteze imbere kuko baca bagira isoko yagutse eh, atantambamyi ifite maze rero eh, bagaca bagerageza eh, kugwiza ibyo eh, bahingura eh, kandi bakabigurisha eh, ku giciro cyiza byorohereza rero ah, abagurisha abahingura bakongera bakagurisha bikorohereza n'abagura Eh, ubwabyo ni ni icyumviro cyiza ni igikorwa cyiza Eh, ku bwanyu ni kuki byafashe igihe kirekire kugira bashireho akarere nkako Bo, bifatire igihe kirekire ivyo oye ugiye kuraba ingene icyubiro aho cyavukiye si ku bwanjye si icyumviro gishasha dayere ni- nibyo si icyumviro gishasha kuko uduze gatoya muri kahise ki- ka afurika igihe mu- mu myaka ya ya mirongo itandatu na gatatu bashyiraho ubumwe bwa afurika icyo cyumviro cyari gisanzwe kihari ugiye mu byo muri bamwe bagwaniye eh, ubwigenge bw'ibihugu bya afurika dufate eh, nk'ukomeye cyane muri bo eh, dufate nka kwame nkuruma Eh, mu majambo yavuga eh, bya- bya- bya- by'amazone nk'ayo by'urujya- byo kureka eh, urujya n'uruza ego ibyo afurika ihingura byarimwo we mbere yarajyana na kure yari yamaze kwibaza ko afurika yokunga ubumwe bimwe biboneka kandi igakomera mu by'ubutunzi kuko kuri we yabona yuko afurika itoshobora kugira ubwigenge bwa politike atabwigenge bw'ubutunzi ifite icyo wowe nibaza ko ari kimwe mu bintu byinshi afurika imaze kugerageza kugira irabe ko yotera imbere kugira irabe ko yoreka kudepanda rwose cyane n'ibihugu by'i burayi ariko nk'uko nkumbura ubizi cyangwa abantu benshi babizi utwigoro twagiye tutagira icyo dufite ko kinini aho niho twashaka tubandanirize ko mu kiganiro mwitegereje ni icyumviro cyiza n'abatanguye icyo cyumviro muravuze ko cyatanguye kera babona ko ariyo nzira yonyine kugira akarere ka afurika gashobore gutera imbere gateza imbere n'abanyagihugu bako ariko inzitizi intambamyi zicari nyinshi ariko ndavuga nti ni kimwe mu twigoro twinshi afurika yagize kugira itere imbere murazi bashyiraho oyiwa oyiwa nayo burya yari ifite amahangiro meza cyane ihangiro ryari uko bakorera hamwe barabira hamwe kandi bagakomeza ubwiyunge ugufashanya muri politike mu migenderanire ariko na cyane cyane mu by'ubutunzi mu byo gutwara abantu n'ibintu n'ibyo guhanahana amakuru mwarabonye ibyo oyiwa umwanya yamaze kuva itandatu na gatatu kugeza isubirirwe na na uniyo afurikene y'ubu uhuye mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri murazi ko ata kintu kinini yavuga uti twaragezeho nyuma haraza hajyaho icyo bise transaction dora rwose aho turi mu myaka ya mirongo umunani babonye yuko koko imigambi n'imigabo uyu yari yishinze itagezweho agira ati reka dutere imbere habaho iyi transaction doragos yagiyeho umwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani nayo yari ifite imigambi myiza cyane bashaka yuko abanyafurika batera imbere bakagira imibereho myiza bakabaho neza nk'abandi abanyagihugu bo ku isi yose barashyiraho imigambi itari mike na yone atakininiya yagezeho nyuma harajyaho terete dabuja muri mirongo icyenda na rimwe ibiti nta ntacyo byagize purandagisi dore ntakiri kirahinduka bagira ati twiganzure sete fwasi aho turi muri mirongo icyenda na rimwe naho nta kintu kinini yacaga rero ndiko ndavuga nti nkumbure iyi n'iyindi akandi kigoro nkumbure afurika iri igerageze mugabo ni ukuraba rero nibaza ko ikibazo cya mbere bohera ko wo kwibaza igituma ibya mbere bitashobotse reka tubandanye reka tubandanye tuze ku mirongo ya telefone dufise david david uratwumva ndabumva neza ndi hano i kigali ego ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro mfite utubazo nka dutatu ego nifuza kubaza umutumire icya mbere ndamubaza se ubusanzwe tuzi neza yuko mu buryo bw'ubucuruzi kugira ngo ubuhahirane n'ibihugu butere imbere hagomba kuba hariho ibikorwa remezo cyangwa se uburyo bufasha nyine abacuruzi n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu tuvuge nk'ubu wenda dufashe urugero aya masezerano senegali iramutse iyasinye iri ku mpera ya afurika mu burengerazuba nayirobi ikayasinya kayiro bakayasinya south africa bakayasinya ariko hagati hakaba nta mihora ibahuza mu buryo wenda bw'imihanda y'ubutaka indege n'icyo ibintu nk'ibyo transport idahari ibyo bikorwa remezo bidahari ayo masezerano ashoboka gute ese hari uburyo ayo masezerano bushyigikira ayo masezerano buyaherekeza akompanyama ku buryo aba masezerano mu byo ateganya haba harimo no kubaka ibyo bikorwa remezo kugira ngo urwo rujya n'uruza rushoboke bye kuba mu mpapuro gusa icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri rero nihutishije ko dukunze kubona nk'uko bihugu bitandukanye bishobora kuba bifite umwumvikano umuntu yavuga ngo mwiza ntabwo ushemeye rwose niko abarundi babivuga iyo ayo masezerano ariho hari icyo yafasha ku buryo ashobora gushyiraho umurongo utuma igihugu cyangwa leta imwe itunga ibintu kimwe n'indi itabasha kuyabangamira abaturage bakizera ko ayo masezerano azaca ikintu kimeze nko kurebana y'ingo ibihugu bimwe na bimwe hamwe usanga igihugu gishobora kubangamira ikindi ubucuruzi ntibuve ku kiri ruguru ngo bujye mu kigikurikiye kiri hepfo cyangwa kiri hirya yacyo wenda akanyuma nsozerezaho twakunze kumva abantu bavuga ko hari imigambi myiza minini ya afurika ibangamirwa n'ibihugu bikize cyane simbizi niba ari byo ariko umutumira biturebere neza ese ayo masezerano yaba afite siponsoro ubuterankunga bw'amahanga akomeye cyane mu by'ubutunzi ku buryo wenda nsubiza aho ngaho cyane ku buryo nta bagira ishyari ry'uko afurika igiye kuzamuka cyane bakayabangamira niba koko ibihuha twumva ko hari ibihugu bibangamira iterambere rya afurika byaba ari ukuri ntawe ubizi aransubiza akurikije uko ntazi ibintu kuko arabizi kundusha murakoze ndagerageza ndabyishimiye ibyo nashoboye kumva iterambere nubwo yavuze ati ibikorwa aya masezerano arakeneye ibindi bikorwa byaherekeza nko korohereza abacuruzi nka bya taransiporo ibyo bitabaye ati ayo masezerano yogenda gute nibaza ko iterambere niko ndacyumvise uko nari navuze navuze nti ni byiza gufata urwo rujya n'uruza atantambamyi ariko rw'ibintu n'abantu dufate gutyo ariko nari navuze nti byiza ubanza bakabanza tukaraba abatwara afurika babanza bakaraba igituma ibya mbere bitashoboka nuko rero ni ukuvuga yuko byo ku bwanjye urujya n'uruza si byo bikomeye cyane hariho ibyo kugwa imbere nk'uko yabivuze afurika irafite ikibazo gikomeye cyane mu byo guhanahana ibintu urujya n'uruza ndiko ndavuga ibya taransiporo yaba iyo hasi yaba iyo mu mazi yaba iyo mu kirere nicyo gituma ni igipande cy'isi cya mbere ibiguzi eku za taransiporo ziri hejuru cyane kubera usanga nta ma infrastructure ahari ya taransiporo ugaca usanga rero urabye nk'ibintu bivuye ugomba ufate aho ariho hose ibihugu bihana imbibi dufate nk'ikintu twakora nka tukakijyana i kinshasa kugira tugishikaneyo usanga twuriha amafaranga menshi menshi rwose ugomba ushyire n'i kigali usanga ari amafaranga atari make na gatoya ariko nko mu bihugu biteye imbere urazi ko ibyo ari ibintu babanje bakicarira bakabona ko ari la base y'ibyo bashobora gukora byo ikibazo cya kabiri iyo naba nacyumvise neza avuze ati umwumvikano mu bihugu byinshi muri afurika hari umwumvikano udashemeye none hari icyo ayo masezerano yofasha ibihugu bikareka kubangamirana bikareka kubangamira ibindi ibyo rero mwashaka urabye utwigo twose navuze hajya ikintu cya mbere cyangwa gituma utwo twigo tudashyika hari inzego inzego ibihugu bya afurika bigashyiraho abarongoye afurika bashyiraho izi institution usanga zidafite ingufu zihagije kugira zitume amasezerano ategereza kugenda uko bayumvikana ugasanga igihugu kinaka cyayemeye kiyakurikiza ikindi cyayemeye kiyakurikiza buke buke ikindi kirayakurikiza neza mugabo icyayakurikije nta ngaruka mbi nta ibihano bagifatiye nta kido hariho amasitisiyo kino sompa konterenyanse ugasanga rero nk'ibyo ibihugu bibangamira ibindi izo institusiyo ntacyo zikoze ntawe zihanye hanyuma igihugu ugasanga ni nk'imikino ni ibintu bidafashe icyo rero ni ikintu ibyo rero nibaza ko ayo masezerano kugira abe meza ikintu bohera ko ikintu afurika yohera ko ni ugushyiraho inzego zikomeye twonuza pero icyo twita mu gifaransa les institutions supranationales ingo igakurikizwa
turashimiye fidele ni umutumire wiwe inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri pire yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese